murumva radiyo ijwi ry'amerika tubashuhuje inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika tubaha ikaze mu makuru yacu mu gitondo cyo kuri iki cyumweru i washington dc muri kumwe nanjye jeffrey mutagoma amakuru turahera kuyo hirya no hino ku isi tujye mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda no guhera saa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru perezida joe biden wa leta zunze ubumwe za amerika yanzuranyije urugendo yagiriraga muri leta ya delaware akomokamo hasubira ikitaraganya muri perezidansi ya amerika nyuma y'uko iran igabye ibitero by'indege z'intambara ijana zitagira abapilote kuri israel umuvugizi wa perezidansi ya amerika ushinzwe iby'umutekano mu gihugu adrienne watson yabivugiye mu itangazo yashyize ahagaragara ejo ku gicamunsi yavuze ko itsinda ry'abayobozi bo muri perezidansi ya amerika rikomeje kuvugana n'abayobozi bo muri israel n'izindi nshuti yemeza ko iby'iki gitero biri buze kumenyekana neza mu masaha ari imbere yongeyeho ko aho perezida biden ahagaze kuri iki kibazo hadashidikanywaho ko amerika ishyigikiye umutekano wa israel ku buryo budasubirwaho kandi ko ishyigikiye abaturage ba israel n'uburyo bihagararaho barwanya iterabwoba rya iran nyuma yo gusubira muri perezidansi ya amerika perezida joe biden yagiye mu cyumba cyabugenewe ahogezwaho amakuru agendanye n'ibibazo biriho mu gihe runaka ku ngingo zikomeye zireba ubutegetsi bwa amerika yari kumwe na minisitiri w'ingabo wa amerika lloyd austin minisitiri w'ububanyi n'amahanga anthony blinken umugabo mukuru w'ingabo general charles q brown umukuru w'ibiro bishinzwe iperereza mu mahanga bill barnes umukuru w'iperereza ry'imbere mu gihugu avery lyons n'umujyanama we mu by'umutekano w'igihugu jake sullivan visi perezida wa amerika kamara harris n'umugabo w'ingabo jeff zients bitabiriye iyo nama bakoresheje uburyo bw'iyakure kuwa gatanu perezida joe biden yari yabwiye abanyamakuru ko yiteze ko iran iri bugabe ibitero kuri israel mu gihe cya vuba abajijwe ubutumwa ageneye iran bwerekeye kuba yagaba ibyo bitero yashubije agira ati ntimubikore leta zunze ubumwe za amerika yatangiye kongera ingabo zayo n'ibikoresho bya gisirikare mu karere k'uburasirazuba bwo hagati nk'uko byemejwe n'abakozi bo muri minisiteri y'ingabo ku wa gatanu amerika ifite ingabo zigera ku bihumbi mirongo ine muri ako karere ikinyamakuru the wall street journal cyatangaje ko ingabo za amerika zirwanira mu mazi zajyanye ibisasu bishwanyaguza za misile cyangwa drone muri ako gace zitegura gutabara israel mu gihe yaba igabweho ibitero muri niger abantu babarirwa mu magana baraye bigamije imihanda yo mu murwa mukuru niyame basaba ko ingabo za leta zunze ubumwe za amerika ziri muri icyo gihugu zihava ni nyuma y'uko ubutegetsi buriho muri niger butangaje ko buhagaritse amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare bwari bufitanye na leta zunze ubumwe za amerika bukemeza ko bukinguriye imiryango abatoza mu bya gisirikare bakomoka mu burusiya bafatanye mu maboko abigaragambya banyuze mu murwa mukuru niyame bazamura amabendera ya niger mu myigaragambyo yamagana igihugu cy'ubufaransa umwaka ushize ingabo z'ubufaransa zavuye muri niger nyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi ryabaye muri icyo gihugu mbere y'icyo gihe niger yari umufatanyabikorwa w'akadasohoka w'igihugu cy'ubufaransa na leta zunze ubumwe za amerika byayifashaga mu ntambara yo ku rwego mpuzamahanga yo kurwanya ibikorwa by'umutekano muke biterwa na leta ya kiyisilamu mu karere ka sahel gusa ubutegetsi bushya bwo muri niger bwatsuye umubano n'ubutegetsi bwa gisirikare muri mali na burkina faso bahuza inama yo gucana umubano n'ibihugu by'uburayi na amerika ndetse bava no mu muryango wa sedeao w'iterambere ry'ubukungu bw'ibihugu byo muri afurika y'uburengerazuba kuba abatoza mu bya gisirikare bakomoka mu ngabo z'uburusiya barageze muri ibyo bihugu mu cyumweru gishize byabaye nk'ikimenyetso kidashidikanywaho cy'umubano niger ifitanye n'uburusiya muri iki gihe byerekana kandi inyota uburusiya bufite mu kwagura ibice bufitemo ijambo ku mugabane wa afurika
washington ijwi rya amerika muri repubulika ya demokarasi ya kongo abakekwa kuba inyeshyamba za kiyisilamu bishe abasivili icumi hafi y'umujyi wa beni mu burasirazuba bw'igihugu nk'uko byemezwa n'inzego z'ubutegetsi z'ibanze n'abakozi b'umuryango w'abibumbye abakekwaho ubwo bugizi bwa nabi barashe abaturage bari mu mirima muri komine murekera nk'uko umukuru w'ako karere ngongo mayanga abitangaza kugeza ubu imirambo y'abantu barindwi baguye muri ubwo bwicanyi ni imaze kuboneka batatu muri abo bishwe ni abagore umuyobozi w'ako karere avuga kandi ko abandi bantu batanu bahitanywe n'abo bagizi ba nabi kugeza ubu bataraboneka yavuze ko iki gitero cyagabwe n'abarwanyi b'umutwe wa adf ufitanye isano na leta ya kiyisilamu hashize imyaka intambara hagati y'ingabo za leta n'imitwe y'abitwaje intwaro irangwa mu burasirazuba bwa kongo izahaje abatuye muri ako gace mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mujye no kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com mukurikirane aya makuru amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tuyahereye mu rwanda aho leta yongereye ku rutonde abanyapolitiki icyenda bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane kuri cumi na babiri bari basanzwe bashyinguwe mu rwibutso rwa jenoside ruri ku musozi wa rebero i kigali mu murwa mukuru w'u rwanda ni mu gihe hasozwaga icyumweru cy'icyunamo u rwanda rumazemo iminsi irindwi fulgence hakizuwera ubwo hasozwaga icyumweru cy'icyunamo u rwanda rumazemo iminsi irindwi bwana jean damascene bizimana minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda yasomye ayo mazina n'ibigwi by'abandi banyapolitiki bishwe bazira ibitekerezo byabo mu byo yasobanuye inyandiko zagiye zandikwa n'abo banyapolitiki bakiriho imbwirwaruhame zabo bamagana umugambi wa leta yariho ndetse n'ubuhamya bw'ababazi biri muri byinshi byashingiweho bongerwamo hano ku rwibutso rwa rebero hasanzwe hari abanyapolitike cumi na babiri bahemukirwa uyu munsi turongeraho amazina icyenda y'abandi banyapolitike bari batuye i kigali no mu ntara nabo bakaba bararwanyije jenoside n'ingengabitekerezo yayo ariko amazina yabo akaba atagaragaraga kuri uru rwibutso rwashyiriweho abanyapolitike nkabo twasanze ari ngombwa ko bikorwa muri gahunda yo kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu jenoside yakorewe abatutsi ni igikorwa cyavuye mu bushakashatsi bwamaze imyaka ibiri bukorwa na minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu n'abafatanyabikorwa bayo harimo ihuriro ry'imitwe ya politiki yemewe mu rwanda hashingiwe ku bimenyetso bidashidikanywaho birimo inyandiko imbwirwaruhame amashusho ubuhamya n'ibindi karinda francois savier uyobora sena y'u rwanda yashimiye abo banyapolitiki bitanze asaba abo nabo kubigiraho uyu munsi wo gusoza icyumweru cy'icyunamo wahariwe by'umwihariko kunamira abanyapolitiki bishwe bazira ibitekerezo byabo bya politiki by'umwihariko bakaba bararwanyije amacakubiri n'umugambi mubisha wo kurimbura abatutsi kugeza aho babizira turibuka kandi abanyapolitiki badashyinguye muri uru rwibutso tumaze kugezwaho ubushakashatsi bwakozwe imitwe ya politiki dufite uyu munsi n'abanyapolitiki bayo rero bafite inshingano ikomeye yo gukumira no kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside no guharanira iteka ubumwe bw'abanyarwanda mu banyapolitiki baguye muri jenoside biyongereye ku rutonde rw'abazirikanwa nk'abahanganye n'ingengabitekerezo y'ivangura harimo boniface ngurinzira wabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga ubuhamya bwatanzwe n'abana banyakwigendera bugaruka ku buryo uyu muryango wanyuzemo ushaka guhunga ariko bikarangira umubyeyi wabo afashwe akishwa uje neza ngurinzira marie yorande ni umukobwa wa ngurinzira ubwo badutegetse kwinjira mu gipangu cyari aho turahinjira turicara turategereza ibyo naje kumenya ni uko mu gihe twari aho twicaye dutegereje abicanyi ba kicukiro gatenga kagarama hariya kuri santire bose bakomangiranye batingura inzira yafashwe ubwo abasirikare baje kuhaza bamubaza amazina ye abanza kuvuga izina ry'irikirisitu aravuga ati nitwa bonifasi baramubaza bati se witwa bonifasi nde aravuga ati nitwa bonifasi ngura inzira baramubwira bati aguruka tugende kongera abanyapolitiki bishwe bazize kutavuga rumwe na leta ya juvenali habyarimana ni ubwa mbere bikozwe mu myaka mirongo itatu urutonde rwa mbere rukozwe birashoboka ko iki gikorwa kizakomeza hakongerwamo n'abandi ukurikije imvugo ya minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda yumvikanisha ko ikomeje ubushakashatsi abanyapolitiki bashyinguye muri uru rwibutso rwa jenoside ruri ku musozi wa rebero abenshi bafite amazina azwi mu bushorishori bw'ubutegetsi bwariho bushinjwa gutegura no gushyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi nka joseph kavaruganda yarakuriye urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga ndasingwa randuwari uzwi nka rando yabaye minisitiri w'imibereho myiza ngango felisiye yari visi perezida w'ishyaka psd ari no ku rutonde rw'abazashyirwa muri guverinoma ku bw'amasezerano yarusha nzamurambaho frederic yari minisitiri w'uburezi rushogoza faustin ari minisitiri w'itangazamakuru ndetse n'abandi mu bashya bongewemo uhereye kuri boniface ngurinzira wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga ndagijimana kariste we yayoboye komini mugunga rumiya jean gorbert yari mu buyobozi bukuru bwa mnd habyarimana jean batiste yayoboye perefegitura ya butare ruzindana godefrey ayobora perefegitura ya kibungo gafaranga theoneste yari umuyobozi mu ishyaka rya psd yanabayeho umudepite nyagasaza narcisse yayoboye komini ntyazo gisagara jean marie vianney yayoboraga komine nyabisindu naho rwabuhwisi venza yari umunyamakuru washinze ibinyamakuru bitandukanye byanengaga leta yariho kongera umubare w'abanyapolitiki bagiye bagira uruhare mu kurwanya politiki y'ivangura bifite igisobanuro kiremereye kuko bishoboka ko hari n'abandi benshi babizize mu nzego zindi zitamenyekanye firijansa kizuera ijwi ry'amerika i kigali
dukomereze makuru mu burundi aho komisiyo y'igihugu yigenga ishinzwe amatora seni yatangaje ku mugaragaro inyigisho zo gukunda igihugu n'izijyanye n'amatora ateganijwe mwaka utaha ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu no mu bihumbi bibiri na makumyabiri na karindwi desire hatunga imana yarabikurikiranye ivyo bikorwa vyitabiriwe n'abategetsi b'u Burundi guhera ku mukuru w'igihugu abashingamateka umuhuza w'abarundi abashikiranganji babura amatari na bamusitanteri b'igihugu cose abarongoye imigambwe yemewe mu Burundi abagize inzego z'umutekano abaseruka ibihugu vyabo n'ugwaruka abanyagihugu ku giti cabo ntibatumiwe Prosper Ntagwamiye arongoye umugwi w'igihugu wigenga ujejwe amatora seni yamenyesheje ko bari ku kivi kandi ko ibikorwa bigenda neza yemera umukuru w'igihugu yamushinze ayo mabanga kome n'abo basangiye akazi biteguye gukorera hamwe kandi bafatanye mu nda mu ntumbero yo gutegura amatora atagira akanenge twaremanze ko tuzotunganya amatora ataho duhengamiye n'ubu turasubiye kubyemerera abarundi bose na cyane cyane abariko baritegura kuzoja mu iganwa k'umugwiseni uzotunganiriza bose atakuraba mpunzi atakamwana wa mama atamwana n'ikinono umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye yashimiye abagize seni aho bagejeje igikorwa perezida ndayishimiye yaciye ahamagarira abarundi kuzitabira amatora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine na gatanu umutima uri hamwe inzego z'igihugu zizohagarara ataho zihengamiye na cyane cyane mu bijyanye no kwiyamamaza abitoza bose n'imigambwe yose bazofatwa kumwe na cyane cyane mu bijyanye no gushobora kugira ijambo mu bimenyesha amakuru umwenegihugu wese yifuza kuzohiganwa kandi aberekurwe n'amategeko azoba afise uburenganzira bwo gushobora kwiyandikisha mu bitoza kandi azokwiyamamaza mu mwidegenzo kefa nibizi arongoye umugambwe kodebu yari yitabira ivyo biganiro arashima ico gikorwa ca seni amenyesha ariko ko atacizere ko hagiye kuba amatora meza ivyo kandi bibaye mu gihe harahemejwe itegeko rigenga amatora abatari bake mu banyepolitike twavuze yuko ari itegeko rikumira iyo rero umuntu amaze kuba ari imbere y'ibintu nk'ivyo biza bisubiza inyuma demokarasi nawe araheza akitunganya akaraba ingene yozibira ivyo bintu vyose bigomba guhagarika demokarasi iba mu mwidegenzo kuri bamwe mu rwaruka bahungiye mu rwanda aho umukuru w'igihugu abizeza amatora meza nabo nta cyizere namba bafise ubu ni umwe muri urwo rwaruka yahunze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu afise imyaka mirongo ibiri n'umunani bwihera manda ibiheze hari icyitwa amatora ariko bivuze ko nta matora ya demokarasi aheruka kuba mu burundi aheruka kuba mu bihumbi bibiri na gatanu amatora yaraheze barazi nyine abayateguye ibiharuro barazi nyine bazobyandika rero bareka kubesha abanyagihugu ahubwo abanyagihugu bareka no kubaruhisha bagaraje gutora ku bwanjye bo porogaramu ati turabandanije kuko turazi ibizovamo n'ibirya nyine bimaze imyaka bivamo ntabwo wameye umuvugizi wa leta ibyo baravuga turabizi niyo uvuga iki gishasha yohava aba umuntu aja hagati y'impande zibiri gute mu gihe muri kahise ku Burundi iyo himirije amatora haduka ibihuha vyinshi n'inyigisho zicanisha mu barundi perezida ndayishimiye aragabisha abo bose bafise imigambi nk'iyo mibi iyo hageze amatora hariho amajambo abantu batangura kuzana bagatangura kwitana amazina y'ibikoko bamenye yuko uwita umuntu igikoko bihanwa n'amategeko hariho abazana amajambo abantu bavuga bati wagereranywa n'iki wagereranywa n'iki ibyo ntibatezwe bato abama bariko barazana ibihuha ngo barukoti ngo agashinge ngo gukura amenyo ibyo byose ababigira ndamayenda bagabisha ayo matora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu ni ay'abashingamateka abakenguza amateka abahanuzi b'amakomine be n'abarongoye imitumba inyuma y'ayo matora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu hazoca hakurikira amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'indwi desire atungimana kigali ijwi ry'amerika mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi tugeze umwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda
turabasuhuje mwese mukurikiye radiyo ijwi rya amerika yumvikanira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm ndizera mumeze neza aho muherereye mu bice bitandukanye by'isi tugeze rero mu mwanya w'ikiganiro ejo ikiganiro mutegurirwa kandi mukanagizwa n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari kuri mikoro muri kumwe nanjye karemera patrick ikaze Mm, reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
ibikorwa remezo ni kimwe mu bimenyetso simusiga bigaragaza ko igihugu ndetse n'agace runaka biri gutera imbere hano mu rwanda ese wakwibaza ngo ni hehe hagikenewe imbaraga muri ibyo bikorwa remezo biri gutera imbere kugira ngo umuntu wese abigereho abafite ubumuga usanga akenshi bakoresha ibikoresho bitandukanye kugira ngo babashe kuva ahantu hamwe bajye ahandi bagiye mu bikorwa binyuranye mu rwanda usanga hagaragara zimwe mu nyubako cyangwa ibikorwa remezo bigora cyane abantu bafite ubumuga kuba babona serivisi bitewe n'imiterere y'aho hantu nubwo hari intambwe igaragara imaze guterwa mu rwego rwo gushyiraho inzira zikoreshwa n'abafite ubumuga mu bigaragara haracyari urugendo runini kuko hari abafite ubumuga bw'ingingo bavuga ko bakomeje kubangamirwa n'inyubako zitaborohereza kuzinjiramo bitewe n'uko nta nzira zibagenewe kandi habarizwa serivisi nkenerwa mu buzima bwa buri munsi byinshi rero kuri iyi ngingo reka nemere mugenzi wanjye ishimwe honore atugezeho icyo bamwe bavuga kuri iyi ngingo
n'abantu nk'abandi abagendana ubumuga
gasama gerasimewo umugabo w'imyaka mirongo ine n'ibiri y'amavuko mu ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara aragenda yiyambaje insimburangingo zizwi nk'imbago kuko nta maguru afite ni ubumuga atavukanye kuko yabugize akuze avuga ko nubwo guverinoma y'u rwanda yashyize imbaraga mu guha uburenganzira abafite ubumuga hakiri ikibazo ku nyubako zubatswe kera n'iz'ubu zitazirikana inzira z'abafite ubumuga n'aho bikozwe bikaba byanikize aharitsa ku ngaruka byamugizeho na nagombye kuba naraminuje narize amashuri yose ashoboka ko nari mfite ubwenge ndetse mfite n'ubufasha ariko kubera ko imyubakire yo mu rwanda nabikubwiyeho ndibuka ko nigeze kubona buruse yo kujya kwiga kashi nsanga departoma ya laboratwari iri muri etaje twari tugiye kuhiga turi abana babiri bafite ubumuga dusanga kuhagera nibura bizajya bisaba nko kuzamuka amasikariye makumyabiri nta nubwo niriwe ndisikita ni njyewe ubwanjye wahikuye ndavuga nti reka njye gukoresha ayo nize ayo ntize sinzayiga kubera nyine ubushobozi bw'umubiri wanjye ikindi kintu ariko no kuba umuntu atariyakira ntabwo nabuhisha undi mwana mugenzi wanjye yahize bamuterura imyaka ine ishoboka bamukura hasi bakamujyana mu ishuri bakongera bakamumanura ariko hari aperisevero nyine ariga ayo mashuri arayarangiza we urumva ni nako yavutse urumva yatangiye kuyakira kera haba ari ku kibazo cy'amashuri cyangwa haba hari n'ahandi mwahuriye n'ikibazo kibagonga muri ubwo buryo nigeze guhura n'imbogamizi kubera nkunda umupira w'amaguru kuwureba uretse ko nanawukinyeho nyiri umwana hari ahantu twareberaga umupira hari amasikariye nk'umunani kugira ngo nzazamuke muri iyo sare njye kureba byaramvunaga cyane byatumaga nibuka ko mfite ubumuga kubera ko twari hari umusomba nimwita umusore cyangwa umugabo we yarancungaga yabona ndi guhe ndi kuzamuka aho ngaho hangoye akaza akanterura akanjyana muri sare ariko urumva biratuvuna ikindi kindi mu rwanda nta n'abaganga twari dufite b'abafashamyumvire ku buryo umuntu anagufasha no kwakira ubuzima urimo sibyo kimwe na bagenzi be bo mu karere ka nyagatare bafite ubumuga barasaba ko iki kibazo kivugutirwa umuti urambye kuko batahwemye kukigaragaza hari aho ugera ugasanga barubatse amazu agerekeranye baribagiwe gushyiraho inzira z'abafite ubumuga byadusaba kujyayo twebwe abafite ubumuga kuzamukayo bikatunanira nk'ubu urugero nigeze kujya ngiye kwishyura amafaranga y'amazi kuri koje banke kuzamukayo biba ngombwa ko binanira nifashisha umusekirite wari uri aho hafi azamuka ajya kunyishyurira murumva ko ari ibintu bitugora mu buzima bw'abafite ubumuga niba hagiye gukorwa inyigo yo kubaka inzu cyangwa se ibikorwa remezo bibuka ko hari abantu bafite ubumuga nabo bazakenera serivisi izakorerwa muri izo nzu hanyuma bakubaka iyo n'inzira y'abafite ubumuga abafite ubumuga bw'ingingo ikibazo rero cy'inzira z'abafite ubumuga usanga ari ikibazo cyane ku nyubako zishaje ku nyubako nshya abazubaka bagerageza kuzishyiraho nubwo hari ababyirengagiza bavuga ko zimara ibibanza byabo icyo twifuza niba hari ikintu kigiye gukorwa icyo ari cyo cyose hagatekerezwa ku muntu ufite ubumuga niba ari inyubako runaka niba ari umuhanda biracyaduheza kuko niba hari ahantu wakagombye kujya kwaka serivisi ukaba utagerayo kubera izo nyubako urumva ko n'ubundi biba biduheje hari banki bashyize hejuru hariya hejuru mu nzira y'abaporoso kugerayo naho ni ikibazo kugerayo ngo ugomba kuzamuka tuba dufite imbago kugira ngo uzamukeyo nabwo uba ubona ari imbogamizi niba bagiye kubaka iyo nzu cyangwa bagiye gukorera mu nzu runaka bakabanza kureba niba hari inzira y'abafite ubumuga bakareba niba nta cyabangamira umuntu ufite ubumuga rero nk'urugero rwa hafi hari ahantu nari ngiye ni mu matora ni mu matora icyo gihe ahantu twari twatoreye hari haguye imvura nyinshi nyinshi nyinshi cyane kandi nta nzira z'abafite ubumuga zari zihari aho hantu hari hari amakaro ari na esikariye ndende cyane ku buryo umuntu atazigendaho ngo azirangize kandi nta na esanseri aho hantu yari ihari ubwo rero icyo gihe muri make ntabwo nigeze ntora aha ni mu mujyi wa muhanga ahari kubakwa inyubako y'ubucuruzi igizwe n'amagorofa ane nta nzira abafite ubumuga tubona tugerageje kuvugisha abahakora batubwira ko ntacyo bashobora kuvugana natwe gapita adahari tumugeregeje nawe ntibyakunda arufonse rukaburandikwe umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imyubakire mu rwanda avuga ko bakomeje gukangurira abubaka amagorofa kuzirikana inzira z'abafite ubumuga kandi ko hari icyizere ko bigenda bikosorwa nibyo iki kibazo cyabayeho kandi nubwo naho yewe ntaraza no muri rwanda hawuzingi naragikurikiranaga nzi neza ko inzego zishinzwe ubwubatsi zose usibye natwe ubwacu muri rwanda hawuzingi zagihagurukiye mutubwiye ko hari ibigenda bikorwa ariko se aho bitarakorwaho hateganyirizwa iki buriya rero abantu bari kwiyubaka ngira ngo uzi transformation yabaye mu rwanda muri iyi myaka yose ntihabura inyigo yaboneka koko cyangwa se inyubako yaboneka itubahirije icyo ngicyo ariko ari mu nyubako ari ndetse na the whole urban area wabuze accessibility aho bashyiraho amakaro ubundi newe na pavement aho abantu bagendera haba haratega hagomba kuba harateganirijwe abafite ubumuga ku buryo nabo bagenda bisanzuye mu mujyi ndetse inyubako ziri nawe wabyibugiye inyubako ziri gukorwa ubu ngubu ntabwo zicaho zitubahirije uburenganzira kera bw'abafite ubumuga yewe izo nzu turi gukurikirana ubu ngubu yaba ari sitade turi gukora yaba ari izindi nyubako tugira uburyo duteganya ko abafite ubumuga baba bagira akisesi kuri pati zose z'izo nyubako nko muri sitade ho duba dufite imyanya irenga yo kugira magana atatu ahari twateganirije abantu bafite ubumuga so naho turi gukora hari izo nyigo turi kwiga mu nyubako zizaza mbere icyo kintu tugitenaho konti cyane iso ni gahunda tudasize inyuma yo kuba twakorohereza buri wese ntabwo dushaka kubaka u rwanda cyangwa se kubakira abafite amafaranga gusa cyangwa se ngo twubakire abanyamujyi gusa cyangwa se ngo twubakire waba udafite ubumuga gusa ni inclusive Ah, ni- ni- ni ni ngombwa cyane ari mu kubaka ari inzu ku nzu cyangwa se ari kubaka imijyi muri rusange we have to include buri wese ntawe nakumara impungenge nkubwira ko ni we are, we are very concerned natwe umutwe wa gatandatu w'itegeko nimero zeru rimwe akarongo kaberamye bibiri na karindwi ryo kuwa makumyabiri ukwezi kwa mbere bibiri na karindwi rirengera abantu bafite ubumuga muri rusange mu ngingo yaryo ya makumyabiri na gatanu n'iya makumyabiri na gatandatu riteganya ko inyubako zitangirwamo serivisi zitandukanye zigenewe abaturage zigomba kuba ziteye ku buryo zorohereza abafite ubumuga kugera aho izo serivisi zitangirwa ngendesha imwe honore ku bw'ikiganiro ejo aha ati baranteruraga bakanzamura dushimiye cyane bamwe mu bafite ubumuga bemeye kuganira natwe batugaragariza bumwe mu buhamya bw'ibyo bahura nabyo kubera kudashyirirwaho inzira y'abafite ubumuga dushimiye kandi na bwana alphonse rukaburandekwe umuyobozi w'ikigo cy'imyubakire mu rwanda rwanda housing authority uvuga ko bakomeje gukora ubugenzuzi kugira ngo n'inyubako zidafite izi nzira zagenewe abafite ubumuga zibyubahirize nshuti rero bakunze b'ikiganiro ejo mutubwire ese mubona hakorwa iki kugira ngo ba nyiri inyubako bajye bazirikana gushyiraho inzira zorohereza abafite ubumuga mutwandikire munyuze kuri nimero yacu ariyo zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe cyangwa se mutwandikire munyuze kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri ndetse kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook instagram ndetse no ku rubuga rwa x hose ni ukwandika ejo youth eco mu ijambo rimwe ubundi udusangiza igitekerezo cyawe mu gihe muri kohereza ibitekerezo byanyu reka twumve agace ka cumi na gatandatu k'ikinamico yitwa tambagira utekanye reka dukurikire
duherukana dorukasi ageze imuhire ndetse yiteguye guhura na rufuredi uzamuha akazi ariko kandi na nkuru nziza akomeje kwibazaho amafaranga ya damasi yamubikije yaburiye ubu bimeze bite nimukurikire umukino
ndakuramutsa mariya wujine muhorane n'imana wahebuje abagore bose ariko ntibashize ibitotsi wamvuye inyuma ukareka nkisinzirira n'amara birega nyabusa mpangayikiye umwana wanjye mpangayikiramo ibiki ubu sinzi niba yageze iyo ajya cyangwa yaguye mu nzira abanyamuhire bamuhitanye vamperi ahubwo se papa doruka wandebeye niba atahamagaye ntuyumve tekana yewe dorokasi amaze kuba inkumi ntacyo aba hmm? ahubwo wasanga akirimo kuganira n'uwamurangiye akazi ariko se no kureba muri telefone yawe ni ikibazo wamba bari ukareba muri rya nyuma koko nkamenya umwana wanjye niba yageze iyo ajya amahoro koko ariko wampaye amahoro wa mugore we hmm? ese ubundi yagiye gukorera Imu- n- umva nangera mu mujyi cyakora mani ushimwe ushimwe kuba umwana wanjye umuhaye akazi Hmm.
ubwa mbere nanjye byari byanshimishije ariko naje gusanga kuri njye ntacyo bivuze
ubundi si cyiza ubona muri uru rugo ni ikihe wowe hari icyo ngewe cyangwa dorukasi twakora ngo kigushimire ntacyo nyine ubundi se dorokasi yagiye gukorera se azatunga umuryango wazubaka twazongera kutwikoza ubundi arinda kwikoza we wamwikojije kangahe ngo ngwiki nkuri si ntabwo kuva mu bwana namureze nirwanaho kugeza arangije kaminuza nabwo ku bwa burembe Eh.
none ubona yatangiye gusarura ku mvune zanjye amaganya ku banyamaganya narakubwiye ariko uzaruka urambura Kapako.
igikoko ariko ngwinde He? ntunzi ugeze naho kunyitiranya n'inshoreke zawe
nkwitiranyije n'insoreke zanjye se nkwise ndi Eh, niba ari mukapakote niba ari mukapantekote uwo nindi njyewe iryo zina nigeze ndivuga nahaha nawe indoro yawe ni umunsi reka nkubise nanigendere ndabona uramutse nabi dore ko iyo udaheruka kurya inshyi u- u- unshotora uko wishakiye dore ko ukunda imigeri nka moto
nimubyuke burakeye dore inyombya zirahiye
wacana we. Wowe urabije mu bintu.
cicana kirumvara ninjye ubwira hari undi uhetse ni wenyine Ah.
urwo rubingo utemaguruza nyirarwo ahubwo se wowe uzi nyirarwo mva mbese ndavuze ngo vamo vamo nonaha ubundi se wowe urinde ahubwo se nyuma jye nanga ubwana bushanuka ubwo urabona uko umwana uko ukwiye kuvugana nanjye hereza hano si uwo muhoro jya vuba ahubwo Shyi, siramari tumereza wa ntawe kantu.
nguhaye Ah, mari he, ariko genda kana jya karumva.
kukureba Shyi, ubundi ubu kateye gato jyana undege rwose ntahe isoni ubu urubingo rwaragwatirijwe nta muntu n'umwe wemerewe gutamaho n'akabari Ninde se warugwatirije?
Ehehe, ndakubwiye ngo ntabwo mburana nawe wa mwana we urumva aho ngaho se genda genda genda ntaho nyamaze ariko cy- inshuti muduteze amatwi mu masegonda make turaba tugeze ku isa kumi n'ebyiri umwanya mukurikira ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru tubashimire kubana natwe kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma icyumweru